radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu burundi no mu rwanda mwiriwe bagenzi mwese muduteze amatwi turi ku wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio gatanu muri kumwe na oriyani itangishaka icya mbere gitegerezwa guharanirwa cyane cyane ni amahoro kuko atamahoro ariho nta kibazo gishoboka nta bikorwa bishoboka nta terambere bishoboka baba abashyigikiye ikiringo cya gatatu baba badafite ikintu cya gatatu bose ni abarundi biga muri ibyo biganiro bituma hagiye kubaho umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cyo kuganira kw'abarundi kuko ibibazo n'iby'abarundi nyine n'ibintu bategereza kubiterura umuti uwa mbere yari paul nkunzimana professor paul nkunzimana akaba ari n'umukuru w'umugambwe pdt mu burundi uwa kabiri akaba yari wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu mu burundi bakaba ariko baravuga ku byerekeye urwandiko rwarungikiwe perezida petero nkuru nziza iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato amakuru yo avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri burkina faso umukuru w'igihugu mfatakibanza michel kafando amenyesha ko yasubiriye ku butegetsi nyuma y'indwi imwe iheze afashwe n'akagwi k'abasirikare bacungira umutekano w'umukuru w'igihugu bakaba bari bagize kudeta kafando yabwiye abamenyesha amakuru kuri uno munsi wa gatatu y'uko leta yiwe yasubijwe ubutegetsi kandi ko yasubiriye gukora ako kanya nyene mu gitondo cy'uyu wa gatatu niho ako kagwi k'abasirikare bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu bamenye bemeye gusubira mu ikambi yabo nyuma y'ibiganiro by'umwumvikano vyari bigizwe n'abakuru b'ibihugu ca Senegal, Togo, Benin na Nigeria aho bari bahuriye ku mugwa mukuru wa Burkina Faso iwagadugu abasirikare ba leta ba, ba shwabadukiye ku mugwa mukuru kubera ata batumvikana n'ako kagwi k'abasirikare bari bagize kudeta yamara bahavuye bemera gusubira inyuma ku birometero mirongo itanu uvuye mu gisagara hagati umukuru w'ako kagwi k'abasirikare bagize kudeta general gilbert diendere ejo ku munsi wa kabiri yarasabye ikigongo igihugu yongera yemera ko asubiza ubutegetsi abisabwe n'abo bategetsi bari bahuriye i wagadugu mu biganiro mbere yaho kandi yari yabwiye ijwi rya amerika yuko atifuza yuko amaraso aseseka ku ruhande ku rundi ruhande naho ibiro by'ubushikiranganji murantunga ahandi naho kuri uno munsi wa gatatu abategetsi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya buraya bahuriye i buruseli mu bubirigi mu nama yihuta yo kwiga ikibazo cy'impunzi insinzi zigenda zinjira i buraya aho bagamije gukomeza umutekano w'imbibe ariko bakanafasha igihugu cya turiki n'ibindi bihanye imbibe nacyo mu kwakira izo mpunzi zaje ziva muri siriya yamara abategetsi b'iryo shyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya buraya ntibabona kimwe ingingo zo gukemura ibibazo byo kwakira izo mpunzi naho ku munsi wa kabiri umushikiranganji w'iryo shyirahamwe yashikirije icese umugambi werekeye ibizokogwa kuri buri gihugu mu kugerageza kwakira izo mpunzi zisika ku bihumbi ijana na mirongo ibiri Slovakia kimwe mu bihugu bine bitemeye bitemeye uwo mugambi washikirijwe n'uwo mushikiranganji kivuga ko kitazokwakira impunzi n'imwe kandi ko kigiye kugwanya uyu mugambi umushikiranganji mukuru w'igihugu ca Hongrie Victor Orban nawe aranebagura chancelier w'Ubudagi Angela Merkel kuba ashigikiye uwo mugambi wo kwakira izo mpunzi akavuga ko Angela Merkel atabigira ku kubera ugushaka gufasha abo bantu ariko ari gushaka kwiyemeza gusa uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Pologne Bronislo Komorowski we avuga ati ikibazo si igitigiri cy'impunzi zakigwa ati ni uburyo bakigwa canke bafashwa ati ntibyumvikane ukuntu ku ruhande rumwe twavuga duti reka tubakire bose ahandi naho hakaba hari urwanko n'ukuntu babafata umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga aragabisha igihugu cy'uburusiya ku byo kiriko kirakora muri siriya avuga ko bihakwa gutuma uburusiya butana mu mitwe n'urunani rw'ibihugu biriko biragwanya umugwa- umugwi wa islamic state ivyo abivuga mu gihe ibihugu bicuditse n'uburusiya vyo bivuga ko leta zunze ubumwe za amerika hishimishwa n'ibikorwa uburusiya buriko burakora mu ntambara iri mu gihugu ca siriya ikinyamakuru c'abataliyano la stampa canditse gitangaza ko umushikiranganji wa amerika john kerry kuri uno musi wa gatatu yashikirije umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'amahanga sergi lavrov amakenga afise ku bikorwa vya gisirikare uburusiya buriko burakora mu gufasha leta bashar al assad ari, eh, ari ku butegetsi kerry avuga ati ivyo bikorwa bishobora kuba agasomborotso gashobora kongereza icuka kibi ku ntambara iri muri ico gihugu abantu bakabandanya kuhasiga ubuzima impunzi zikiyonge- zikiyongera ugu- ugasanga kandi habaye itana mu mitwe ry'uburusiya n'urunani ruriko ruragwanya islamic state muri siriya papa francisco ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu aloyizi bigirimana aradushikiriza iyo nkuru
Perezida Barack Obama yakiranye igishika cinshi Papa Francisco Kirimba iwe kuri wa gatatu hakaba hari abantu basaga ibihumbi cumi na bitanu bari baje gukurikirana ivyo birori mu ijambo Perezida Obama yashikirije yavuze ati What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House.
uyu ni umunsi mwiza imana yaremye ati amajambo ya papa ni amajambo y'amahoro n'ibyizigiro ati ni amajambo yanejereje abantu baha muri leta z'ubumwe za amerika ndetse n'abo ku isi yose kuri uyu munsi wa mbere w'urugendo rwa papa muri leta z'ubumwe za amerika papa atekanya kugiranira umubonano na perezida obama Papa Francisco araza kandi gushikiriza ijambo abasenyeri kandi ategekanya gukora umuhango wo gushira mu rwego rw'abatagatifu umumisionere wo mu Espanyole wo mu kinjana ca 18 yamamaje ubutumwa bwiza muri leta ya California aha muri leta zunze ubumwe za Amerika Perezida Obama mu ijambo yashikirije ati And yet I believe the excitement around your visit, Holy Father, must be attributed not only to your role as Pope, but to your unique ndahimbawe qualities n'uru as a rugendo ati ndashima ubwitonzi ukwicisha bugufi n'umutima w'urukundo urangwa uyu mwungere mu ijambo yashikirije papa francisco yashemagije uruhara leta zunze ubumwe za amerika zifise ku isi ntiyibagiye no gusabira imigisha amerika nk'uko bimenyeshwa n'abategetsi mu biro kwa perezida obama abo bategetsi uko ari babiri nta biganiro bishimikiye ku bya politiki batekanya kuganira ariko barahanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ivyo bahurizako kuko irenze ku kurwanya ubusumbasumbane bw'abantu mu by'imibano n'ubutunzi papa na perezida obama baraganira ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe mu kwezi kwa cumi na kabiri kuza hadekanijwe inama ya oni ku bidukikije izobera ipare mu gihugu cy'ubufaransa perezida obama amenyesha ko abantu bose bo kwitwararika ivy'imana yaremye mu ijambo ben rodes icegera c'umuhanuzi mu bijanye umutekano mu gihugu mu biro kwa perezida yamenyesheje ko abategetsi bo ku isi yose bakwiye gufata ingingo zikingira ibidukikije Josh Ernest ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya Perezida Obama nawe yamenyesheje ko aravye ukuntu abo bategetsi bitayeho ibijanye n'imibano y'abantu n'abatishoboye ati nta nkeka ko abo bategetsi bahava baganira ibiganiro vyubaka Papa Francis imbere yuko afata indege imuzana aha muri Amerika ejo kwa kabiri ava mu gihugu ca Cuba yabwiye amenyesha amakuru ati abantu bamwe bashobora kunyiyumvira uko ntari ko noba mfise aho negamiye mu byo nshikiriza papa we aremeza ko atarigera avuga ikintu na kimwe giteye kubiri n'akaranga k'ishengero papa francis kandi yavuze ko ateye kubiri n'abahohotera abantu babahoye amadini yabo cyane cyane mu bihugu byo mu buraruko bw'isi aho aho mu mugwi wa leta ya islamiste batoteza abakristo ndetse bakanabica abategetsi bo mu biro kwa perezida obama barashyigikiye uko kuntu papa yitaho inkehwa kandi bamenyesha ko ivyo babihuriza ko na perezida obama ikindi kintu abo bategetsi bashobora kuganira ni ikijanye n'ikibazo c'impunzi amasezerano ku vya nikeleyeri aheruka gusinywa hagati ya irani n'ibihugu vy'amakungu hamwe n'imigenderanire iri hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na cuba naho abo bategetsi bafise byinshi bahuriza ko perezida obama na papa francis ntibumvikana ku bijyanye no gukorora inda hamwe n'ababana bahuza ibitsina arakoze cyane aloyizi bigirimana dushikirije iyo nkuru y'ukuntu perezida barack obama yakiriye n'igishika cyinshi papa francisco hano muri leta zunze ubumwe za amerika iyi porogaramu rero tubashikiriza ya radiyo yacu tubashikiriza buri munsi hano ku iradiyo ijwi rya amerika mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri fm mushobora kandi no kudushikira kutwandikira email aderesi yacu ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook na twitter aderesi yacu ni radiyo yacu amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu rwanda sentare y'ikirenga yatanguye kuburanisha urubanza leta y'u rwanda iregwamwo n'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije uyu mugambwe usaba sentare y'ikirenga guhagarika ibikorwa byose yatanguye mu mugambi wo gushaka guhindura ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u rwanda
iri shyaka risaba urukiko ibintu bitatu icya mbere ni ugufata icyemezo cyo guhagarika gahunda yo kuvugura itegeko nshinga cyane cyane mu ngingo y'ijana na rimwe igena manda za perezida wa repubulika zikaguma ku myaka ibiri ntizihinduke icya kabiri ni uko komisiyo yo kuvugura itegeko nshinga yashyizweho yavugurura ibindi byose ariko ntikore ku ngingo y'ijana na rimwe ndetse no gusaba ko ibindi bikorwa byose bijyanye no gutegura akamaramaka byaba bihagaze ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko kubahiriza ibyanditswe mu itegeko nshinga bituma habaho amahoro arambye abaperezida bagasimburana ku neza hatabayeho guhirikwa ku butegetsi nk'uko bijya bigaragara mu bihugu byinshi bya afurika abunganira leta bayobowe na metere rubangwe pimake babasobanurira ko ikirego cyatanzwe n'iri shyaka kidafite ishingiro kuko ingingo y'ijana rimwe bivuga ko ari ntayegahezwa ko ibi atari byo abunganira leta bagasobanura ko itegeko nshinga rijyaho rigamije kugira icyo rikemura ndetse ko rishobora guhuzwa n'ibihe igihugu kigezemo intumwa nkuru ya leta metere rubangwe pimake asobanura ko abaturage aribo bitoreye itegeko nshinga ari nabo bafite ubushobozi bwo gusaba ko ryavugururwa kandi ko nta ngaruka byagira ku gihugu usibye no gukora ku ngingo imwe y'itegeko nshinga rubanda yashyizeho itegeko nshinga idashobora no gufata umwanzuro wo kuvanaho itegeko nshinga ryose twumva bishoboka kimwe n'uko yafashe umwanzuro wo gushyiraho itegeko nshinga ishobora no kurikuraho ryose usibye no kuvuga ko ya rubanda ibishatse idashobora guhindura ingingo imwe y'iryo tegeko uwunganira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije metere mukamusoni antoinette wasanga kuba abaturage baritoreye itegeko nshinga bitabaho uburenganzira bwo kurikuraho igihe bashakiye ko abayobozi aribo bakabaye bakumira abo baturage mu gihe bagiye gukora amakosa aho kubarebera umuturage niba asaba ibidashoboka ntabwo yahabwa uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye nubwo iri tegeko yaritoye ariko ntabwo afite n'uburenganzira bwo kurikuraho igihe yishakiye oya itegeko nshinga ni itegeko ry'igihugu nta nubwo ryigeze rishyirirwaho umuntu ryashyiriweho repubulika y'u rwanda abari kubisaba uyu munsi ariko nka girini pati nk'ishyaka ntabwo ireberera abari kwandika none turarebera n'abazavuka bashobora kugerwaho n'ingaruka z'ibyo ababyeyi babo bakora mu gihe bageze hano kuri iyi si uru rubanza rwaburanishijwe mu mizi haramaze kujyaho komisiyo izunganira inteko ishinga amategeko mu bikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza avuga ko ibyatangiye gukorwa bibateye impungenge impungenge eh, zirahari eh, kubera ko turabona yuko twa- n'umunsi urukiko rw'ikirenga eh, rwasomaga umwanzuro w'uko rufite ubushobozi bwo kubanya ikirego cyacu uwo munsi tuba tumeze ko n'aba- abakomiseri eh, bashyizweho eh, byaduteye impungenge ariko eh, nta rirarenga kubera ko eh, niyo bagitangira akazi kabo turabona ko eh, urubanza ruzasoma mu kwezi gutaha itariki umunani ndumva n'ibyumweru biba bitari byinshi niba ari bibiri bitatu biri imbere ntabwo ari kera turumva yuko eh, icyo urukiko ruzategeka kizubahirizwa kandi urukiko rw'ikirenga ni urukiko rukuru eh, kandi rutanga itegeko abantu bose baryubahiriza iri shyaka rivuga ko mu gihe urukiko rw'ikirenga rutasubiza ibyifuzo byaryo bahita bitabaza perezida wa repubulika kuko ari we wenyine waba usigaranye ububasha bwo guhagarika igikorwa cyatangijwe cyo kuvugurura itegeko nshinga byitezwe ko urukiko rw'ikirenga ruzatanga umwanzuro warwo tariki ya munani z'ukwezi gutaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane asumta kaboyi tukiri mu rwanda ubushikiranganji bwitaho impunzi no kurwanya ibiza mu rwanda bwatanguye igikorwa cyo gusiba icyobo kiri ku nkengero z'inkambi ya gihembe mu ntara yo mu buraruko mu rwanda cyari kimaze guhitana ubuzima bw'abatari bake inkuru ya eric bagiriye ubusa
bamwe mu banyarwanda n'impunzi z'abanyekongo bateraniye ku musozi wa gihembe mu mirimo yo gusiba umukoki watewe n'inkangu y'amazi ava mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ni umukoki wa metero mirongo itanu z'uburebure makumyabiri z'ubutambike na cumi n'eshanu z'ubujyakuzimu kuva mu bihumbi bibiri na cumi uyu musozi urindimutse watangiye gutwara ubuzima bw'impunzi n'abaturage basanzwe minisiteri icunga ibiza ikanita ku mpunzi mu rwanda ivuga ko yari yarabuze ubushobozi bwo gutaba uyu mukoki ku bufasha n'ikigega cy'igihugu cyita ku bidukikije no kugoboka bahuye n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere fonerwa yatangiye gusiba uyu mukoki ibikoze muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije mu nkambi z'impunzi no mu nkengero zazo impunzi n'abandi babonye imirimo kuri uyu mukoki n'ibyishimo ku mibereho n'amagara muri rusange uyafatanya n'impunzi z'abanyekongo mu gutaba uyu mukoki iki cyobo cyari gifite ibikwazo abantu bapfiramo ubu noneho kiri kubomora n'abanyenkambi bakavuga ko abana babo bari gupfira hano ubu kubera ngo hari impunzi ubwo rero mukaba mwagize neza ari abaturage bagiye kugira ubuzima n'abanyenkambi bagira ubuzima bose bagira umutekano kandi tubone n'amafaranga adutunga nkatwe bo hanze tubone amafaranga turira mituweli abana no mu mashuri tubabonera amakayi nu- n'amavuta njyewe nka numva kabisa mwagize neza umuntu wa- wapanze uyu mushinga muzamuha amashyi inshuro icumi muri gukora amafaranga nk'aya ibihumbi bibiri maze gukora kangahe uzi iminsi cumi n'itanu no ku buyobozi bw'akarere ka gicumbi inkambi ya gihembe iherereyemo buvuga ko bwahoraga buhangayikishijwe n'uyu mukoki uri ku musozi wa kageyo buravuga ko butasibaga kumva induru z'abatabazaga ko baburiyemo ababo nk'uko bwana alexandre mvuye ku ruyobora akarere ka gicumbi yabidutangarije byadushimishije nk'umuyobozi w'akarere ka gicumbi ariko byanadushimishije eh, nk'abaturage bose batuye aka karere tugendeye ku buzima bw'abantu bagwagamo tukababura tugendeye ku mpungenge abaturage bari bafite batuye muri uriya murenge ndetse tunagendeye no ku mpungenge abatuye mu nkambi bageze ku bihumbi cumi na bitanu basaga n'abaturanye n'urupfu kuko buri gihe bahoraga bafite impungenge badutabaza ejo bundi bwo haguyemo undi muntu nawe arapfa imirimo yo gusiba uyu mukoki warijije benshi ayo kwarika mu bihe bitandukanye irakorerwa munsi y'inkambi n'ubundi yabaye nyirabayazana y'ikibazo kubera amazi menshi ayiturukamo nyuma yo gusiba uyu mukoki bwana antoine ruveba ni umunyamabanga uhoraho muri minisiteri yita ku mpunzi n'ibiza aravuga ikizakurikiraho minisiteri ayobora ifata nk'umuti urambye w'ikibazo nitumara kuhasiba turakora umuyoboro wubakiwe n'amabuye na sima ufite kilometero zigera kuri enye uzengurutse aho uwo mukoki waragiye ku buryo uyobora amazi ukamanuka ukageza mu kabande mbese ni nk'uko ruhurura noneho amazi ntihongeye kwishakira inzira ahubwo ukajya ujya muri ruhurura twebwe tugiye gukora nibirangira kugira ngo nanone hatazajya amazi yongera gutera ikibazo k'ubutaka bwa hano buroroshye turahatera ibiti ikibazo cy'amazi menshi ateza ibibazo abaturiye inkambi z'impunzi ntikiri ku gihembe gusa ahubwo no mu zindi nkambi ababishinzwe bakomeje gushimangira ko bahanganye nacyo umunsi ku wundi Burundi gahunda yo kubungabunga ibidukikije mu nkambi z'impunzi no mu nkengero zazo kandi izibanda ku gutanga mu bihe bya vuba nk'uko byemezwa n'ababishinzwe amashyiga azafasha kugabanya ibicanwa byari bisanzwe bisa naho ari iyanga mu nkambi z'impunzi mu Rwanda Minisiteri yita ku mpunzi ivuga ko ayo mashyiga izatanga azagabanya ibicanwa ku kigero cya mirongo itandatu na mirongo inani ku ijana birashoboka ko nibiramuka bikozwe uko bisobanurwa byazagabanya induru za hato na hato zishingiye ku bicanwa zakunze kumvikana mu nkambi z'impunzi uyu wo mu nkambi ya gihembe yatubwiye ingaruka bahura nazo igihe babuze inkwi zo gucana buno hari abadamu bamwe bagiye bahohoterwa akavana akajya kwa gucanka ibishyitsi hanze mu giturage yagerayo rero ugasanga avuye amerewe nabi akajya kwasa nk'igiti cy'igishyitsi cy'abandi cyangwa se yatoragura nk'inkwi z'abandi ugasanga barafunzwe bamwe cyangwa se abandi babahohoteye iyo ngiyo uyu mushinga wo kubungabunga ibidukikije mu nkambi z'impunzi no mu nkengero zazo mu rwanda uzafata imyaka ibiri n'akayabo ka miliyari imwe n'igice z'amafaranga hafi mirongo irindwi ku ijana byawo bikaziharira gusibanganya umukoki wa gihembe gusa kuri ubu u rwanda rurabarura ibihumbi ijana na cumi by'impunzi ziri ku butaka bwarwo ariko kabagira ubusa ijwi rya amerika ku gihembe mu majyaruguru y'u rwanda
arakoze Eric bagira ubusa tuve mu rwanda tuje mu burundi abarundi barenga ibihumbi bitanu bayobowe n'abahinga muri kaminuza n'izindi ncabwenge bandikiye perezida petero nkurunziza w'uburundi basaba ko agira inama yihuta kugira ngo ubwigenge bw'igihugu ntibuhungabane mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na professeur paul nkunzimana ari ku isonga ry'abanditse iryo kete tubatege amatwi
icyo umuntu yavuga ni uko bwa mbere sikete y'umugabo wakoze na demokarasi petede tutununani ni kete tuvuga ko umuhamagaro w'abantu ibihumbi bitanu n'amajana mirongo itatu na bane baturuka mu migambwe itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu madini atandukanye reka n'abatari mu mugambwe n'umwe bose baje k'umukuru w'ububandiko biri muri ubu bubandiko rero ni ibintu bisanzwe biri tuvuge ibibazo bihanze abanyagihugu muri iki gihe bwa mbere hoho hariho ibintu byerekeye ubukene bwabaye bwabaye ndase hariho ukuntu abantu batagifite ikibatunga muri iki gihe hariho inzego zaba z'amashuri z'abagari abantu ntizikora nanoneho kandi hariho n'ikindi kibazo cya kibananya gikomera cyane ubukene mu banyagihugu eka ndetse n'ubukene no muri leta yonyine hanyuma none cyane cyane ikibazo gihanze abanyagihugu muri iki gihe igihe cy'umutekano ni ukuvuga abanyagihugu bose baba bakajya haba hasi haba hagati haba hejuru barahanzwe bari ku bwoba bafite ubwoba bwinshi cyane rwose kubera yuko ku munsi ku munsi nta na rimwe utumva yuko hishwe umuntu kandi muri iki gihe si mu banyagihugu gusa basanzwe bato bato eka no hejuru naho nyine ubwicanyi bukaba buhari mu nzego zo hejuru
profesor paul nkunzimana mu majambo atomoye iyo nama yihutirwa yotorera umuti ivyo bibazo vyose gute yego nico gituma tuvuga tuti hamwe basinye urwandiko baravuga bati aha mu burundi hariho incabwenge hariho abantu bafise ubumenyi bwinshi bafite ubuhinga bwinshi eka babasha gutera inyishu abanyagihugu muri izo ngorane barimo bakavuga rero yuko icya mbere gitegerezwa guharanirwa cyane cyane ni amahoro kuko atamahoro ariho nta kintu cyose gishoboka nta bikorwa bishoboka nta terambere rishoboka kandi aho abo bantu bahagaze basinye urwandiko baravuga bati baba abashyigikiye ingingo cya gatatu baba adashyigikiye ikingo cya gatatu bose ni abarundi mu bivuga yuko hariho amatati mu bya politiki niyo gituma bavuga bati abo bose rero barakeneye kujya hamwe hagaze hamwe imigambwe yose amashyirahamwe yose abaserukiye amadini bose reka n'abaserukiye inzego zose reka n'abantu bose badafite umugambwe cyangwa ishyirahamwe barimo ariko bariko bararwanira amahoro muri iki gihe kuko kuko muri iki gihe ikibazo nyamukuru ikibazo nkoramutima mu burundi gihari ni ukuvuga yuko hari icyo kibazo gusa cy'amahoro mushana paul nkunzimana ako kamo mugateye mu gihe amakunguru nayo nyene ariko arateye akamo gasaba ko ibiganiro mu buryo bwihutirwa ikana leta y'u Burundi yaremeye kuri ivyo biganiro ariko amatwi adusumira ukuntu ivyo biganiro vidutunganywa kuvugwa kwinshi cane gose bari nk'umumuhari senarede bo bavuga ko bakeneye kugira inama mugabo e, perezida Pierre Nkurunziza atarimwo e, mu gihe leta y'u Burundi nayo ivuga ko ivyo biganiro vyojamwo abarundi bose mwebwe muhagaze he kuri ico kibazo twebwe aho duhagaze ni uko ivyo biganiro kuko hari abavuga yuko ibiganiro vyabaye nizo ari ivyo biganiro vyarabaye muga amahoro ntaraboneka kuri uyu munsi abandi bavuga yuko bamwe yuko bariya bokumirwa abandi nabo bakajamwo ivyo navyo kuri twebwe tubona yuko ivyo bidashoboka tubona yuko hakenewe ko hajamwo abantu bose iyo baturuka hose mu migambwe abaseruka imigambwe yose abaseruka amadini yose abaserukira amashyirahamwe yose ni abarundi bonyine bitora inyinshi kandi ata munyamahanga abagiyemo kuko abarundi nibo bazi ibibazo barimo nta muntu umwe ashobora kurusha kumenya umurundi ibibazo arimo professor paul nkunzimana umukuru umugambwe ptd murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye ego murakoze namwe tukivuga kuri iyi nkuru y'abarundi barenga ibihumbi bitanu bandikiye perezida petero nkuru nziza bamusaba yuko agira inama yerekeye inama yo kugira ngo amahoro n'umutekano ntibihungabane mu gihugu mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye kandi n'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu wiri nyamitwe aramubaza uko ibiro by'umukuru w'igihugu byakiriye iryo kete murazi yuko abantu bose barekuriwe kwandikira umukuru w'igihugu mu gihe babyifuje nibyo hariho amaze iminsi amakete batari bake abarundi bavuye mu mihingo myinshi basaba yuko mu burundi hobaho ibiganiro bihurikiwemwo bose ibiganiro atabikumira ivyo murazi yuko n'abepiskopi katolika babishikiriye nabo nyene murumva yuko abanyagihugu basanzwe n'abapiskopi n'abandi bose bakunda uburundi barabisaba leta y'uburundi rero twabyakiriye neza nibaza rero yuko leta ibiri kirakora ari ukugira ngo ivyo bishobore kuja mu ngiro abarundi bose bazoba batumiwe muri ivyo biganiro nta bazobikumirwamwo ntawe uzukumiriwe kuja kuganira kuja muri ivyo biganiro bituma hagiye kubaho umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo co kuganira kw'abarundi kuko ibibazo n'ibyo barundi nyine nibo bategereza kubitorera umuti muri mbere y'uko ata barundi bazokumirwa keretse abazokwikumira hari abarundi bahurikiye mu mugambwe mu murwi urunani niko navuga senarede baratangaje ko ibyo biganiro bobo bifuza ko vyoba umukuru w'igihugu atarimwo ako kamo bateye mu kakira gute mu gihugu Burundi nta shyirahamwe ryitwa senarede tuzi ryemewe n'amategeko iryo rero murumva yuko ataco iryo shyirahamwe cyangwa uwo mugwi ushobora kugira icyo uterereye ku bijyanye no kubaka igihugu Burundi murazi neza yuko amatora yabaye abanyagihugu bakihitiramwo indongozi mugabo hakaba hariho rero abantu bashimye kuyegeranya mu kintu bise ngo ni senarede bakaba bamaze iminsi bica abanyagihugu nk'uko babyemeye yuko hagiye kwaka umucanwa n'intambara nk'uko nk'abo ahubwo bakwiye kurondera kugira ngo bakurikirane n'ubutungane ntibashobora no kuba bariko baratoteza abanyagihugu bariko baronona bica batongora ngo bongere bagire bati turakeneye kuganira n'abandi barundi rero yuko bobi buzimu bakaja ubuntu bakava muri ivyo muri iyo nzira y'ubwicanyi bakava muri iyo nzira y'iterabwoba bakamenya yuko abarundi bifuza amahoro bifuza kubana kandi batagisubira inyuma uko bigenda kose dutegerezwa kubaka kino gihugu uwo muntu wese yifuza kutwononera nawe abarundi bamwiruke ko bamushikiriza ubutungane wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru wa perezida w'uburundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe
urakoze nawe frederic nkundikije inshuti mwese rero mukunda radiyo ijwi ry'amerika aha ni naho duheraje ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba mwakoze kudutega amatwi mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka hano ku radiyo ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza naho ubutaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.